iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shoti waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbaye ikaze nshuti mukunda radiyo ijwi ry'amerika mu dutelefone rero tuze kubahamagara musangire ibitekerezo n'umutumirwa wacu abamaze kuduha telefone kuri facebook turabashimiye cyane abandi namwe mushobora kuza kutubipa kuri telefone yacu ya whatsapp ni akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ese mubona imfubyi n'abapfakazi ba jenoside bafashijwe bihagije aho muherereye ibi turaza kubigarukaho mu mwanya muduhe rero izo telefone tubone uko tuza kuganira namwe mu gihe rero u rwanda rwitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na gatanu uyu munsi mu kiganiro muri isanga twatumiye umuryango avega agahozo n'umuryango w'abapfakazi ba jenoside turareba rero aho bamaze kugera mu gufatana mu mugongo turi kumwe ku murongo wa telefone na visi perezidante wa avega agahozo ni madame saverina muja wa yezu madame muja wa yezu muri aho murakomeye muraho neza eugenia mukankusi yego turaho turashima imana hanyuma se muri makeya ubwo nagira ngo muze kutubwira ariko mbanje no kubashimira cyane kuba mwitabiriye ubu butumire mukaba mugiye kuganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bari hirya no hino ku isi nagira ngo rero mu gutangira muri make abadukurikiye nk'uko nari mbivuze hari abatwumva batari mu rwanda umuryango agahozo avega agahozo mubabwire igihe watangiriye n'intego umuryango wari ufite ushingwa
murakoze cyane umuryango avega agahozo ni umuryango utegamiye kuri leta utari uwa leta washinzwe n'abapfakazi bapfakajwe na jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ukaba waratangiye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu jenoside irangiye ifite rero intego n'intumbero yashingiyeho kugira ngo ishingwe icya mbere byari ukugira ngo abapfakazi bivane mu bwigunge ikindi ni ukugira ngo bomorane ibikomere kuko babonaga basa n'aho bari mu bwigunge ubwabo nta muntu wundi ubitayeho hanyuma bagira umwete wo kwishyira hamwe kugira ngo bajye baganira ku bibazo byabo bavurane ihungabana biyubake bafashanye mu buryo bwose bishoboka mu mibereho yabo mu bukungu mu butabera ndetse n'umuvugizi w'umuryango kugira ngo ari abayobozi b'igihugu ari abafatanyabikorwa bo hirya no hino ndetse ku rwego mpuzamahanga babashe kuwumenya babashe kutwumva izo ntego rero twazigezeho urebye twaba waratangiye rero mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu utangirira mu mujyi wa kigali utangijwe n'abanyamuryango bapfakazi bake ariko uza kuza kwagura imbago zawo ugera mu ntara zose mu turere twose ndetse no mu no mu mirenge niho inzego zayo zose zigarukira
ye utubwiye rero izo ntego z'umuryango avega agahozo ah, ubu iyo ntambwe intambwe mumaze kugeraho urasa nkaho uvuga ko mwazigezeho ko mwishimiye aho mugeze watubwira muri makeya ah, uhereye ufite uhereye nko ku ngero
Ah, umuryango agahozo mu ntego zayo intego nyinshi zagezweho pe zagezweho ariko nta nta byera ngo de ntabwo byagezweho ijana ku ijana kuko mu myaka makumyabiri n'itanu tumaze eh, ubukene buracyari buracyari mu banyamuryango cyane cyane abari bashaje cyane badafite n'akazi badafite indi mibereho badafite imitungo abo ngabo bari barazahaye n'ubu ngubu ntabwo ba- n'ubu n'ubu ntibameze neza ariko umubare munini ko twatangiye turi ibihumbi makumyabiri na bitanu ibarura rya mbere ryari eh, ryagaragazaga ibihumbi makumyabiri na bitanu by'abanyamuryango ba vega ariko bagiye bagabanyuka birumvikana ubu turabara abatarenga ibihumbi cumi n'icyenda muri abo ngabo hari abantu bari bafite uko bameze n'ubu ngubu bagikomeza hari abantu bagiye bafashwa na leta mu nzego nyinshi hari n'abandi bakimeze nabi ntabwo ubushobozi bwashobotse kugira ngo buri wese yiyumve ko ameze neza yihagije uko wumva yifuza ariko mu by'ukuri eh, nk'abanyamurya- nka- nk'abanyarwanda bandi basanzwe abapfakazi ba jenoside ntabwo aribo batindi cyangwa se ntabwo aribo bakene bariho eh, kugeza ubu- uno munota ubu rero aviga eh, mu buvugizi bwayo igenda ivuganira abantu kugira ngo bagire imibereho myiza mu eh, mu nzego zose mu bukungu mu buvuzi cyane cyane mu buvuzi cyane ibyo twabifashijwemo na leta biciye mu kigega cyashingiwe gufasha ah, abacitse ku icumu batishoboye mu ntego zayo z'ingenzi harimo ubuvuzi abantu baravurwa indwara cyane cyane zatewe na jenoside n'ingaruka za jenoside ndetse n'izitari zari zitari ingaruka nazo bakazidufasha kwivuza badufasha abari bagishoboye kwiga barize abana bacu imfubya za- zacu zarize eh, gusanira abantu amacumbi yabo uretse ko hariho abantu benshi bagiye basanirwa muri mirongo icyenda na gatandatu bagasana utuzu twabo twari twarashaje ariko kugeza ubu ngubu nizo zishaje kugeza ubu abubakiwe izikomeye n'ubu ngubu ziracyakomeye intego rero muri make buriya zagiye zigerwaho eh, ubu turi aho ndetse uko tugenda dusaza hari ababyeyi bagizwe inshike na jenoside bitwa intwaza bafite uburyo bateguriwe gusaza neza batanduranyije Eh, leta idufasha eh, hamwe na unity club unity club ni umuryango eh, w'ababyeyi b'abayobozi abayobozi bakuru mu bayobozi bakuru b'igihugu b'abadamu bashinga uwo muryango ufasha vega gushaka amazu y'amasaziro y'abo babyeyi bakuze cyane kandi batishoboye ubu ngubu bari gufashirizwamo kugeza ubu ngubu bameze neza Ye.
iyo miryango i- izo nzu ziri i Huye i Nyanza na Bugesera turitegura no gutaha iyindi vuba aha ngaha muri kuno kwibuka dutaha iyindi iri i Rusizi ye aho ngaho ni ibye- ni ibigenda bigaragaza rero uko abanyamuryango bagiye bazamuka buhoro buhoro kandi tubifashwamo n'abaterankunga bacu badukunda ye turagenda tubigarukaho mu kanya muri kiganiro turacyafite iminota ihagije Ah, mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi ry'amerika ah, kenshi iyo bavuze umupfakazi abantu bumva umugore abagabo bo biciwe abagore nabo muri kumwe mu muryango avega agahozo
abagabo umuryango w'abapfakazi urimo abagore harimo n'abagabo kuko iyo umuntu wese atakaje uwo bashakanye yaba umugabo yaba umugore wese yitwa umupfakazi turabafite benshi b'abagabo ndetse no muri za komite nyobozi mu nzego zose tuba turi kumwe tura iyo dutoye dutoramo abagabo dutoramo abagore ariko ntibimubuza kwitwa umupfakazi n'ubwo aba umugabo bwose arahari cyane
murumva radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire felix uranyumva ndakumva ndakumva ye udukurikiye uri ahagana he ndi mu rwanda i rwamagana ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo uganisha uwo muntu yari amaze gusobanura kuri radiyo Mm,
abo bantu barapfa ariko usanga nanone bidahagije kuko hari icyo babafasha ariko hakagaragara n'ikindi kibura mhm. habura iki nk'ubu ngubu hari uwo bahereza inka Mm,
ariko noneho ugasanga yego iramufashije ariko ntafite ubwatsi ntafite n'umuntu wenda wamufasha gusana n'icyo cyaro
mhm.
Eh, icyifuzo Mm.
agira ngo bazajya bafasha umuntu ariko bakanakurikirana nimba cya kintu bamufashije aricyo cyamumarira kuko usanga benshi abafite inka bamuhaye ariko ntagira inzu afite inzu nta karima nta nta nta kuku wagira akantu kamufasha Mhm.
baje kubitubwiraho neza nimba babona kuko ibyo babafasha yego biba bihagije ariko haba hari ibindi bintu bibura kugira ngo bakomeze batere imbere nk'abandi Ye. felix rwose urakoze cyane
yego yego Ye. Ah, s- madame um, mujawa yesu felix ati hari ah, abantu barafashwa ariko haracyari ikibura nk'ibyo atanzeho urugero rw'inka itafite ikiraro cyangwa se mwavugaga n'abubakirwa uwubakiwe inzu ikaba yasenyuka hari gukurikirana bakareba niba umuntu uko yafashijwe hari ah, hari icyo byamugejeho cyangwa niba nta kandi kabazo ka- asigaranye
nibyo rwose arakoze eh, felix ibyo avuga nibyo Eh, kimwe n'izindi gahunda za leta zo gufasha n'abatishoboye muri rusange n'abapfakazi bacu barimo koko agahabwa itungo atari bubashe kurikurikirana icyo avega ikora avega nta nta mutungo ugaragara ufatika wayo yifitiye ariko icyo ukora ni ubuvugizi uwo muntu turamukurikirana tukareba niba kuko ubwo bushobozi ntabwo afite akaba twamufasha eh, ku buvugizi akubakirwa nk'abandi bubakirwa eh, ikiraro akazafashwa gukurikirana iryo tungo ariko avega ubwayo ntabwo iza mu rugo rw'uwo muntu kuko nta- nta bushobozi bundi Ah, icyo ishoboye rero n'iki imufasha ariko abenshi tuba tubazi iryo barura turarizi aho ibibazo biri hose tuba tuhazi kuko mu nzego zose ku- mu turere mu mi- mu mirenge abanyamuryango turaziranye bihagije ufite n'ibibazo biremereye tuba tumuzi ariko ntabwo birakemuka ijana ku ijana birumvikana ko bitakemuka ijana ku ijana ngo yubakirwe eh, byose eh, inzu nisenyuka dusubire inyuma twubake eh, cyane ko ah, amafaranga abafasha tuyate- tuyahabwa n'abaterankunga hari menshi nka farge yagiye ibubakira agasenyuka birumvikana ariko ibyo bintu byose turaripotinga Mhm.
turabivuga tugahamagara tukababwira bakagira ikintu badufasha mu byo bashoboye Ye.
ibyo avuga nibyo kandi birahari dukwiriye ku- kubona aba- abashobora kumenya kudufasha nyine uko bimeze nanjye nabivuze yuko ntibishobora kugerwaho ijana ku ijana muri iyi myaka Ye. twakire na frederic frederic urahagana hehe
shadaraka shadaraki Eh, Mm, mu i- karere ka nyanza ye
Mm, njyewe iyo ndi mu karere ka nyanza mu rwanda ubwo rero Mm.
icyifuzo cyanjye njye- ndi kumva abaterankunga ari wenda ari abamama b'abayobozi bakuru ariko kubera ko kuba imfubyi birababaza ndetse no kuba nta warasigaye uri insiste nabyo birababaza nibaza ko byakavuye byakarenze kuri urwo rwego kugira ngo na wa wundi wo mu cyaro hasi abe yagerwaho n'ubufasha urumva biracyagenda bikorera hegera ah, mbega hegera he- mu- ahagaragara mu mujyi cyangwa se ahagutse hari abataragerwaho n'ubwo bufasha rero nibaza ko umutima w'urukundo wakwagutse wakwagutse ukava kuri abo ngabo babaje gukora icyo gikorwa bakubaka izo nzu zo kugira ngo haboneke amasaziro meza Mhm.
ahubwo Ni- bikagera n'ahandi no mu mirenge hasi Mhm. Eh, shadaraki uravuga kuri kuri ubu buryo bwo kubakira abantu aho bazasazira
Eh, byakavuye mu rwego rw'utwo turere bikazajya eh, umutima w'urukundo kugenda waguka hab- bikanozwa bikazajya no mu rwego rw'umurenge kuko hari abatagerwaho cyane bataragerwaho nyine nk'uko ari kubidusobanurira mu rwego rwabo Mhm. Ye, reka reka ubwo ngubwo muhe umwanya agire icyo wa- wakubwiraho saverina hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya shadarake Eh, sadarake namwumvise ni byiza arabivuga rwose uko bimeze ariko ariya mazu y'amasaziro cyane cyane abantu badafite ahantu baba batishoboye batagezweho n'ubundi bufasha bose nibo bari guhamagarirwa muri ziriya nzu z'amasaziro zitwa eh, impinga nzima inshuro nyinshi numvise hariho n'abanyarwamagana nzi ko i rwamagana hari inzu y'umumisi yubatse ya four in one turi mu gushaka abantu bayijyamo ariko kugeza ubu ngubu ugasanga abantu basa naho eh, batabikunze batabishaka buri muntu agashaka ko ah, bamusanga iwabo kandi ibyo bintu biragoye pe ariko kubegeranya biranadufasha bidufasha nu- ni- n'abaterankunga kubegera bakamenya aho bari busange umuntu a- ari kumwe na bagenzi be birafasha kurusha kuzahamagara umuntu ngo najye gusura umuntu uri rusizi uri gikongora aha n'aha mu cyaro kumugeraho bwite ku giti cye ntabwo biba byoroshye ibyo birakomeye ariko ntabwo tubiyobewe ni ibibazo tuzi twese none se uko gusa bi- umuti wabyo kugira ngo tubikemure Mm.
ni uko dushobora gu- kwegeranya abo bantu abo bantu badafite aho baba bagashyirwa muri ariya mazu kugeza n'ubu haracyarimo imyanya kandi ntabwo baruzura Turimo rero nibyo none se turimo uko kugeza n'ubu.
biteganyijwe ah, abantu ni abantu tuvuge nk'abantu begereye iyo aho in- iyo nzu iri nibo bashobora kuyijyamo muri ako karere cyangwa ash- umuntu ashobora kuva nk'i Nyanza akajya i Rwamagana ah, hari inzu ah, muhi- ahitamo gute umuntu ashobora guhitamo cyangwa muramubwira muti hariya hari inzu ushobora ku- kuza akaba ari bufate icyemezo Nta- ntabwo ari wowe wihitiramo Mm.
ahubwo haba ibarura ry'abo bantu badafite aho baba noneho babarurirwa mu mirenge yabo baka- ba- ba- bakabatanga abo bantu bakazegeranywa akarere runaka kagaterura abantu babo bakajyanwa mu nzu y'amasaziro aho imyanya ikiri muri iriya nzu wenda ya bugesera tuvuge harimo abantu hafi ya bose baturuka mu karere ka ah, mu turere twose tw'iburasirazuba ndetse harimo n'abaturuka mu tundi turere bari mu bugesera kimwe n'uko i huye hashobora kubonekamo ab'intara zose zinyuranye nta muntu n'umwe ufite aho yahitamo aho bamujyana arahajya Ye.
ntawe ntawe bahitishamo cyangwa se ngo ntawe Ngo nawe bategeka ahitemo.
oya Mhm.
bareba ufite ikibazo ni uwuhe kandi ntabwo bashobora kumuhata bamujyana bamuganirije bamweretse ibyiza byaho bamweretse imibereho yabo bakagumya wenda kuba babitinya ariko iyo umwe agezeyo aho yasize inyuma nawe adufasha kubakangura kandi Nan- ati nta byiza nk'ibi ngibi none se muri Bityo niko make tugenda tubona bababwira abanyamuryango muri make babwira abo banga mukabona bagengimiranya badashaka kujya muri ayo mazu ba- ba- ni impamvu zihe batanga
bo baba bavuga eh, ba- bafite impamvu nyinshi nk'abantu bakuru hari ubwo akubwira ati "Ah, umugabo wanjye yansize ku isambu uba ahari arimo arandeba azangaya yuko nataye urugo sinzata ibintu byanjye umurima wanjye kandi urabibona yuko batanawushoboye kuwuhinga ariko utwo tuntu tw'abantu bakuru two kugumya ku izima tw'umuco w'abanyarwanda mutayobewe kumva ko yikomeyeho ku tuntu twe Mhm, ni aho ngaho ni mu myumvire yabo mhm.
ariko iyo ateye urutambwe akabyemera iyo agezeyo arishima ati ahubwo twa- twatinze kugenda Mhm. Ye, twakire na fabien fabien uranyumva
nziza cyane ndagije imana fabien yego urahagana hehe nkaba mvuka mu karere ka karongi ahitwa irembo ariko ubu ngubu ndi kubarizwa i kigali yego njyewe ndagira ngo nibande ku kibazo cy'imfubyi Mhm, hari imfubyi usanga zifashwa zikabasha kwiga ndetse zikiga na kaminuza ariko zamara gufashwa wenda binyuze mu kigega farije ugasanga abo bana iyo barangije kwiga ntawe ubakurikirana kugira ngo babashe kuba nabo baronka akazi kuko kuri iki gihe nabonye iyo udafite mwene wanyu ugusunika kandi nk'imfubyi nta mwene waba ufite cyangwa se umuntu w'inshuti ugusunika ngo agusunike ubashe kubona akazi usanga ya mfubyi idafite uyivugira n'ubundi ikomeza kubaho mu buzima bubi n'amashuri yize ugasanga ntacyo abashije kumumarira ikindi kibazo cya kabiri nari mfite ese bateganya iki ku bana usanga ari imfubyi baba biga nka kaminuza bitewe n'ubuzima bubi babayemo ugasanga wenda niba atsinzwe amasomo ntabashe kwimuka bahise bamukura ku rutonde rw'abafashwa kandi bitewe n'ubuzima bubi yabayemo wenda afasha nka barumuna be ntabashe gukomeza kwiga amashuri ye mu by'ukuri ndumva nabo bajya babatekerezaho niba babafasha bakabakomeza bakabafasha kugira ngo n'ubundi barangize amashuri ndetse n'uwarangije abashe kubona akazi kugira ngo abashe gutera inkunga nabona akazi n'aba bana basigaye batariga ku mushahara yabonye agira icyo atanga afashe ab'inyuma murakoze urakoze cyane fabien ndagijimana urakoze namwe cyane n'umutumirwa murakoze
saverina ndagijimana ibyo avuga byerekeranye n'imfubyi nawe wavugaga mu kanya ko mufasha n'imfubyi zanyu zafashijwe bakiga ariko arongeraho ko hari n'abafite ikibazo cyo kudakurikiranwa cyangwa se gutereranwa igihe bananiwe kwiga murabivugaho iki
ndabanza mvuge cyane cyane ko bariya bafashijwe bakabasha kwiga iyo amaze kwiga fabi aravuga ngo wenda ntakurikiranwa ngo ubone akazi icyo ni ikibazo ubona cyaba gisa naho kiturenze twebwe kuko kumuhesha akazi nka vega twe urumva ko tutabishobora icyo dukora ni ubuvugizi ku muntu kugira ngo abanza kure abashe kwirwanaho nawe nk'abandi banyarwanda cyangwa se nk'urundi rubyiruko abana benshi barangiza amashuri iyo atabashije atagize ayo mahirwe yo kubona icyo akora birumvikana ko yandagara arandagara ariko abo bantu turabazi icyo dukora rero noneho ibyo ari byo byose nta handi twabashakira akazi ariko hari na gahunda cyane cyane ariko igenewe ku batarashoboye kwiga gahunda yo kubigisha imyuga gahunda yo kubigisha imyuga irahari hari ibyiciro byinshi tumaze guhugura babasha kwirwanaho bize ibintu bya hotoreri bakabasha kujya gukora amashyirahamwe cyangwa se akaba yasaba ahantu akazi akakabona cyane cyane biriya bintu by'imirimo y'amaboko n'imyuga byo ubona abana banabyize ntibakunze kwandagara cyane ariko hari nyine abize bakarangiza ntibabone akazi ibyo ni ikibazo dusangiye nk'abanyarwanda avega ubwayo itabasha kwiharira ngo ikiyangaje ngo twashakira abana akazi ibyo ntabwo byakunda nta n'uwanabyizeza abandi yaba ari kubeshya rwose ariko icyo dukora ni ukumufasha kugira ubumenyi buhagije mu bibazo afite kugira ngo abashe gukura abana babyaye abana bagira ibibazo runaka nk'urubyiruko ni benshi abo bantu tubatekerezaho ni iki twakorera abangaba kugira ngo babashe kugira icyo bageraho ni iki ni iki ni iki icyo kintu tuba tukibaza tuba tugitekereza tukagikorera imishinga tugasaba abaterankunga bakadufasha tukabahugura muri ibi tukabahugura muri ibi ahasigaye ajya hanze nk'undi muntu ugiye ku isoko ry'imirimo nyuma y'aho ngaho kumukurikirana rwose ntago avega yabivamo ni ikibazo kireba leta muri rusange n'abaturage bayo noneho uyu wananiwe rero no kwiga kubera ko arimo kwita kuri barumuna be urumva bafite n'ibindi bibazo birenze iby'undi mwana ugenda waba ari wenyine noneho akaba asabwa kuba umubyeyi akaba n'umunyeshuri n'ibindi byose bireba urugo wowe afashwa gute
uwo nguwo hari inkunga wenda zisanzwe ariko za rusange zisanzwe zo kuba bamufasha kubona amacumbi zo kuba bamufasha ibyo ari byo byose abantu b'abana b'imfubyi ba jenoside mu by'ukuri ntawe uri hasi y'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza ubu ngubu aho asa n'aho akuze nawe wo kugerageza kwirwana ariko mbere mbere bakiri na batoya nawe akiri na mutoya ntiyabashije kwiga birumvikana niba abo ngabo noneho batangiye gukura bagashakirwa imirimo ijyanye n'imyuga amahugurwa ajyanye n'imyuga nawe akabasha kwirwanaho nyuma ntawe tuvuga ngo twamutererana muri ubu buryo ubushobozi buhari nibwo dukoresha kandi ni ubuvugizi dukoresha nta mafaranga tumuhereza mu ntoki ngo henda agenda ugiye gukora gutya ahubwo tumugira inama tukamuhugura tukamufasha tukamusura ni ibihe bibazo afite tukamuvuganira ikibonetse nawe agahera aho ngaho kugira ngo nawe abashe kuhazamukira yirwaneho kandi kugeza ubu ngubu numva aho abana bacu bageze nta mwana ukiri hasi wo kuba atabasha kwirwanaho rwose mu myaka bafite Mm, bamaze gukura Eh, Eh, bamaze gukura Eh, twakire na justin justin wowe urahagana he
igihembo i kigali mu rwanda yego
mwiriwe ngiriwe neza
ikiganiro cyanyu nagikurikiye n'umu- n'uwo mumama wasobanuraga namukurikiye Mhm.
mu by'ukuri eh, ntabwo ndi bujye kure cyane ye ku kiganiro mwa yatanze Mhm.
ariko mu by'ukuri abacitse ku icumu barafashwa kandi biragaragarira buri muntu uwo ari we wese cyane cyane uri mu gihugu hagati n'uri hanze ngira ngo ntarabibona iyo tugiye hirya no hino mu karere ntuye mu ka nyarugenge mbashije gukurikira no kureba abo nari nzi muri mirongo icyenda na kane na gatanu mu by'ukuri ubu ni abagabo ni abamama bifashije bariho neza bari mu mu mu ngo bagerageje gushakirwa n'ubuyobozi bafatanyije n'iyo miryango ibihagarariye Eh, aho yari avuze mugenzi wanjye umwe wari uvuze ku kijyanye n'abana biga ntibabone ntibabonerwe akazi ni ikibazo kiri rusange muri afurika nta- n'ubwo atari mu rwanda gusa nk'uko bari babivuze ahubwo hakabayeho kugira ngo umuntu nimba yize nimba arangije n'ayo mashuri nawe yishakemo ubushobozi bundi bwo kugira ngo abe yabona akazi ndaza kunyuranya n'uwavuze ko byaba ari ikimenyane cyangwa se bakoresha ikimenyane kubera ko Kugira ntabwo umuvugira.
aho ikintu gihamya Mhm.
Eh, ariko ndumva urubyiruko ru- rwugarijwe ibibazo byugarije urubyiruko muri afurika ni bi- ni- ni hose ntabwo ari mu rwanda honyine Eh, nta- ya- Eh, birumvikana urakoze cyane justin
ya, murakoze cyane Eh, twakire na thomas toma halo wi urahagana he
ndi rirongo muri malawi yego
Nge- mbo- ikigan- ikiganiro nagikurikiranye yego
ariko buriya ubirebye uko gufasha abacikacumu mu rwanda bikorwa Mm,
ntitwobideha birimo ikimenyane kuko usanga bibanda cyane ku bwoko bumwe bw'abatutsi reka ndabivuga uko niko twe dukunda kubivuga mm,
ariko njye uko ndabibona ndabona umenga ni nko gutegura indi jenoside kuko nk'abana b'abahutu baba batari ko barafashwa muri ino minsi bazokora nabi zotera ikibazo mu yindi minsi
ah, ubwo rero babi- abo babijejwe baba bakwiye kubisubiramo bakaraba ati nimba turiho dufasha aba reka dufashe n'aba kugira ngo mu myaka izoza ntibizotere ikibazo kuko bariko barakura kandi bariko barasaza bariko baragenda mm, ariko ntaho yigeze atubwira ko ah, aba- aba- abapfakazi ah, ari ubwoko bumwe
no es- niko bivugwa mu majambo ariko ubirabye mu ngiro siko biba- siko bimeze gusa ndazi murabizi namwe bamenyesha amakuru gusa nuko mutaza mushaka kubivuga niko bimeze
U- u- ubifite igihe gihamya
yes tuvuge nko muri uyu muryango avega ntaho yigeze asobanura ko ari ubwoko bumwe bu- bu- buri muri buriya muryango bufashanya gu- ah, gu- ku- ku- ku- gufata- mbe- gufatana mu mugongo ah, guhozanya ah, komorana ibikomere n'ibindi byose yatubwira reka nze muhe umwanya hanyuma agira icyo akubwira saverina mwagira icyo mubwira thomas
Mm, murakoze cyane Eh, tomasi uri muri malawi Ah, aravuga ko muri avega habamo ikimenyane rwose eh, ubanza atarabaye mu rwanda ubanza atarabaye mu rwanda ngo amenye uwo muryango ukuntu uteye kuko iyo bavuze ngo uyu ni umuryango w'abapfakazi biciwe abagabo babo muri jenoside ntabwo umugore wese none se ntabwo harimo abagore b'abahutukazi nyine bari barashakanye n'abatutsi se nta ba- nta bagabo se bari barashatse abagore b'abatutsi se abo ngabo nibo babishe mugenzi we agasigara ari muri avega tutarebye ngo ni umuhutu ni umututsi ni umu- ni umutwa n'iki ibyo nta nubwo biba muri avega nta nubwo twigeze tunabitekerezaho niba yashoboraga kuba eh, yaba hafi akazagira amahirwe yo gusura wenda aho bari ari na benshi tuvuge nk'aho eh, mu mu mpinga nzima harimo abamama benshi muri ibyo bigo nababwiye niba azi kwitegereza umuntu n'umututsi akabimenya twizere ko mu rwanda ibyo ngibyo tukinabikurikira niba ariko afite ukuntu abizi azajya yatwitegerereze aturobanurira ati uyu nguyu ni umuhutu ni umututsi ni umutwe cyangwa se atubwire ati uyu nguyu ni umuhutukazi yari yarashakanye n'umututsi baramwica hanyuma uwo muhutu baramwirukana ntibamwakira muri avega rwose ibyo bintu si byo tomasi atubabarire ntabwo ari byo ntabwo ari byo uzasobanuze neza nta kimenyane na kimwe kijyanye n'amoko dufite muri avega na kimwe ariko murakoze cyane kumusobanurira abo dufasha rero bose nta uwufite iyo kiriteri y'uko yarabuze mugenzi we bitewe na jenoside yakorewe abatutsi niyo kiriteri y'ingenzi tugenderaho ibindi byose ntabwo tujya tubireba pe
na uwitwa mugiraneza deni nawe yatwandikiye kuri fesibuke ubutumwa burebure ariko ndafataho gatoya aravuze rero ati ikigaragara abarokotse muri rusange twarafashijwe pe kuvuga ko bihagije byo mbona bitavugwa kuko n'igihugu cyacu nticyifashije bihagije ati gusa hari icyakozwe iyo urebye uko ibihe byagiye bikurikirana agatanga ingero akavuga ko habayeho kubakirwa cyangwa se gutuzwa kuvuzwa no guhabwa ibindi bintu bifasha mu buzima ubwo rero ndumva twakomeza tukaganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ariko reka ndebe n'ubutumwa bwa ntare rwiziringa aravuga ngo ngo ariko se mwebwe ko muri abanyamakuru kandi mugomba gukurikirana akantu ku kandi mukabona mubona ibyabonwa bishya bivuga ku bwicanyi bwo mu rwanda abo mwita abapfakazi ba jenoside n'ibandi aha ntabwo nzi sinumva icyo ashaka kuvuga saverina hari icyo wabivugaho
ndumva ngira ngo ikibazo cye cyenda kumera nk'icya tomasi simbizi nanjye icyo ashatse kugeraho ngo iyo mwitegereje mubona ngo abapfakazi ba jenoside n'ibande igisobanuro nagumye gutanga umupfakazi wa jenoside ni uwiciwe uwo bashakanye azize jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane icyo ni cyo cy'ingenzi uwurenze aho ngaho nta yindi kiriteri inagaragara ikomeye ihari uwo ari we wese uzi ko yapfushije umugabo cyangwa se agapfusha umugore uko yaba ari kose bitewe na jenoside uwo wese ni umunyamuryango wa vega
saverina hari ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ntare ahamagaye reka nzi tumuhe umwanya ubwo dusobanurira icyo yashaka kuvuga ntare uranyumva ntare
yego uranyumva neza
ndabumva neza ye ntabwo twari tubashije gusobanukirwa tugize amahirwe urahamagara wasobanuraho gatoya kuri ikibazo cyawe
mbo igitumye mbaze icyo kibazo ibimaze kugaragara bo abantu tujya turava mu bintu byo kubeshabesha abanyarwanda ibibazo byo mu rwanda bimaze kuba urusobekeranye babeshabesha abantu baravuga bati nta bwoko buhari mu rwanda barangiza ngo jenoside yakorewe abatutsi ubwo bwoko buturutse he kuko ibuza mu gihe cyiza bya jenoside gusa uwo nguwo aciye akarongo ngo ni uwiciwe umugabo ngo ari umutu cyangwa umugore niba yariciwe umugabo ari umutukazi we ntabwo noneho ari ntuza ntabwo ari umupfakazi ibyo bintu noneho wareba ubushakashatsi bugumye kugenda bwerekana n'abatutsi ubwabo bamwe bavuga yuko abatutsi aribo biteguriye ubwicanyi nta nubwo nk'ibyita jenoside y'abatutsi abo ni bande babivuga
zita ko ari ukwicana hagati y'abanyarwanda kuko ntabwo umututsi yategura jenoside kandi we yararasiga kuko bimaze kugaragara ko abatutsi bagize uruhare mu kwica abatutsi bene wabo barigenye ariko turimo tuvuga uwishwe wese ibyo ari byo byose nk'uko yabisobanuye uwazize jenoside yakorewe abatutsi kandi nta jenoside yakorewe abatutsi nibyo ndi gushaka kugarukaho kugira ngo namwe b'abanyamakuru kame yo mu mujyi muragerageza gukurikirana ntabwo ari twe ibyo ntabwo ari twe twa umuriro nanone hakazabibinda abantu bakabesha ngo ni jenoside
saverina urabona nk'igitabo reka duhere kuri ntuza kuri disi wode ntuza ijya ijya ntuza ijya filime yurira mu bwongereza aho bigaragara neza ko abatutsi aribo bagize uruhare mu ntuza no kugira ngo abatutsi bapfe kajuga ari umututsi yari yakuriye interahamwe kandi abatutsi bose bavuga yuko ngo abatutsi ari interahamwe ngo zishe abatutsi tukaza ku gitabo cya jidi bigaragara neza ko abatutsi bagize uruhare mu kwica abatutsi
hanyuma se ninde uretse ntare reka we kujya kure cyane ninde wavuze ko ibyo ngibyo uvuze ngo abatutsi bishe abatutsi bavuze jenoside yakorewe abatutsi bishwe n'abatutsi cyangwa bafitwe n'abahutu ntabwo baba
ntabwo iyo mvugo ngewe ukiyemera ubu ngubu nkurikije ibyo ngenda mbona n'ibimenyetso nagiye mbona kandi n'ibyo abatutsi ubwabo bivugira reka tugaruke ku byo twari turimo tuvuga turimo turareba uburyo abantu biciwe yaba ari umuhutu yaba ari umututsi wari warashakanye n'umuhutu ibyo ari byo byose savena yabisobanuye turareba rero uburyo barimo biyunga babashije kwirwanaho no gushaka ubufasha butuma babasha kubaho muri ubwo buzima bari basigayemo nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu none se umuntu uza umuhutore warashatse umututikazi nyine uwo mututikazi akicwa cyangwa umuhutukazi warashatse umututsi akicwa uretse ko abantu batubesha nta mibare y'abahutukazi baba barongowe n'abatutsi bari muri yazwe gahunda agahuza mpe n'amazina yabo ese urabihakana se ko ntabarimo ko yamaze kubivuga saverina nagira ngo mwongere mumusobanurire
ubanza ngira ngo uwo muvandimwe ntabwo ubanza atazumvise neza kuko kujya muri avega ntabwo bisaba kureba ngo ni umuhutu cyangwa ni umututsi ahubwo umuntu hari jenoside yakorewe abatutsi umuntu wese ngira ngo n'amahanga yose amaze kumenya yuko jenoside mu rwanda yabayeho yakorewe abatutsi nubwo avuga ngo ngo abatutsi bishe n'abandi niba baranabishe niba hariho ababishe ariko bakaba barapfuye nyine muri jenoside uwo muntu ni umupfakazi wa jenoside ibyo ababishe ntubimbaze kuko ngewe sinavuga ngo bitwaga na ba kanaka bitwaga na ba kanaka ndumva atari cyo kiganiro twari turiho ntabwo ari cyo twari turiho icy'ingenzi ngo ngewe nka saverina umugabo wanjye yapfuye ku itariki iyi n'iyi mu kwezi kwa kane cyangwa se kuwa gatanu yishwe atemaguwe kubera ko yari umututsi niba niba ndi muhutu kugeza ubu ngubu ntimuzi uwo tuvugana niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ibyo ntabwo birimo muri afurika ngo ubimbaze ariko ndi umwavega ndi umunyamuryango rero rwose ntare muvandimwe wihangane uzabaze neza mu rwanda uperereze nta nta nta moko nk'ayo ngayo ajya abarwa muri avega rwose barimo benshi twakwita ubu bwoko ariko nubwo tutanabivuga ariko barahari turavanze uko byagenda kose turavanze uzaze ubibaze neza uzababonamo kandi bazakwihera ubuhamya n'ujyayo bakakwiganiriza bazanakubwira
ndizera ko yasobanukiwe ntare wabyumvise ntare wumvise ibisobanuro baguhaye uzagenda ubegere ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye yavuyeho ubwo ndizera ko yasobanukiwe reka twakire sabato sabato urahagana radiyo ijwi rya amerika wiriwe uri hehe
nitwa koko sabato israel ndi mu mudugudu wa nyagatovu mu murenge wa nyagatovu mu kagari ka nyagatovu hano mu karere ka karongi mu rwanda yego
ndashimira cyane umuryango wa vega gahozo kubera uruhare rwawo mu kongera gusana imitima y'abapfakazi n'imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mbifitiye ubuhamya kuko naganiriye na benshi muri bo bagenda bagaragaza ukuntu bari bameze mbere uwo muryango utaraza mu by'ukuri wabonaga icyizere cy'ubuzima bwabo cyaratakaye ariko aho uwo muryango ugiriyeho ugiriyeho ugahumuriza imitima yabo mu by'ukuri ubona bafite icyizere cyo kubaho kandi tushimira na leta y'u rwanda yagiye itera inkunga uwo muryango kugira ngo koko ugire imbaraga mu by'ukuri ni igikorwa cyiza ariko none nanagarutse ku mfubyi n'abapfakazi ba jenoside muri ibi bice byo mu rusenyi mu karere ka karongi ubona ari imiryango hari abana bagiye bafashwa bagiye baba nk'inshike bagiye bari imfubyi totari batagira ababyeyi bombi barapfuye muri jenoside ariko ugasanga hari imiryango yagiye ibakira ku buryo ubona abo bana bamerewe neza barabonye ababyeyi bandi ba kabiri ubona ari abana bameze neza hari n'abapfakazi nabo ubona nk'ababyeyi b'abamama bongeye kujya bihuza n'abagabo kandi abo bagabo rimwe ukanasanga ari babandi babaga bari mu bice byitwaga ko ari abahutu mu by'ukuri bigaragaza ubumwe n'ubwiyunge bwongeye gutsimbatara ngenda zaza abamama rwose bacitse ku icumu babana n'abo bagabo kandi ubona bongeye kwiyunga bakabona baraganira neza ukabona babanye neza ni ikintu cyiza cyo kwishimira rwose njye nka sabato nyagatovu nishimiye cyane
sabato turagushimiye ariko noneho n'akandi gato kugira ngo nanasoze mbikuye ku mutima nshimiye mu by'ukuri abarokotse jenoside bose kubera yuko bongeye kugira icyizere cyo kubaho ubona mu bikorwa by'iterambere barimo barakora ukabona bifite icyizere cy'ubuzima kubera ko leta y'u rwanda yavuze yuko nta jenoside izongera kuba mu rwanda batwigisha ubumwe n'ubwiyunge batwigisha kubaho dufite icyizere cy'ejo hazaza ubona bishimye kandi koko ntibahumure batuze turi mu rwanda rw'umutekano nta jenoside izongera kuba mu rwanda kuko ngo jenoside never again noneho bahumure ntabwo bizongera kubaho n'uzagerageza kuzana ingengabitekerezo ya jenoside tuzamurwanya tumwamagane kugira ngo uru rwanda koko ruba u rwanda rw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko n'irindi iryo ari ryo ryose murakoze ni sabato nyagatovu nkunda radiyo ijwi rya amerika cyane urakoze cyane sabato kuri icyo gitekerezo cyawe twakire na erike erike karame wiriwe neza urahagana
bo ngenda ahantu bita ihuye muri kaminuza y'u rwanda
mu majyepfo y'u rwanda
yego nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
bo igitekerezo ngewe icyo navuga ni uko nashima mu by'ukuri nkurikije uburyo ki leta y'u rwanda mbona ikora ku mfubyi ku bapfakazi mbona harimo kwishyurira abana amashuri bakiga nta kibazo bakabafasha abapfakazi barabagenera rwose bakabubakira mu by'ukuri iyo urebye usanga rwose leta igerageza ugerageje wareba ibibazo igihugu cyari cyahuye nabyo ubona bacitse ku icumu rwose leta igerageza kubafasha cyane
reka tugushimire nawe rwose kuba uduhamagaye
yego akoze cyane yego hari burenda gitego waravuga ngo ikibazo cyanyu kirababaje twari twabajije niba babona imfubyi n'abapfakazi bafashwa bihagije mu bice baherereyemo ati ikibazo cyanyu kirababaje cyane ati imfubyi se zifashwa zifashwa bihagije ninde wazisimburira urukundo babujijwe rwo kubura ababyeyi abapfakazi se mwumva ari inde wabasimburira abagabo babo babuze mujye mubaza ibibazo bisobanutse bitarimo kujomba abantu mu nkovu rero ndibaza uyu muntu afite uburakari bukabije nubwo yatwumvise nabi ko twashaka kumenya uko abantu bafashijwe n'uburyo n'ikibura cyangwa se uburyo bashobora kurushaho gufashwa ariko ndabona afite uburakari yanditse birebire ariko reka mbigarukiriza aho ngaho saverina murabivugaho iki
burenda buriya ubwo burakari buba bufite aho buvuye ni ukumwihanganira niko abantu tumeze buriya aba afite byinshi yibutse nk'uko avuze ati nubwo bafashwa nta wamuzanira wa mubyeyi we yabuze nta wamuzanira umugabo we nta wamuzanira umwana we yabuze ibyo avuga ni ukuri kandi uretse n'abantu n'imana ngira ngo ntiranabikora uwagiye aba yagiye sibyo yihangane rero rwashobora kuba yumvise wenda ibiganiro bidashimishije bikamujyana ahantu burya abantu imitima yacu yarakomeretse wa mugani ndimo ndumva ari nk'umuntu ubabaye ariko yihangane ntabwo ari ukutujomba mu mitima kuko ntabwo twabuze abantu kuvuga ariko icyo dushaka twebwe ni ugukomera ni ugukomera uko yabivuga kose bikaba bimaze ariko umuntu agakomera mu mutima akihangana ntakomereke kuko twitaye ku bivugwa uwo ari we wese yajya ku gasozi akirukanka icyo ni cyo mu mibereho icyizere cyo kubaho nicyo kidusaba rero dukomere twihangane mu mitima yacu umuntu wese arababaye afite uko ababaye ariko si na ngombwa yo kubigaragaza cyane ubwo biba byanze byamunaniye musabiye kwihangana rwose
nibyo bihangane uburakari ndabona ari bwose hari na tomasi bukeye nawe warakaye nawe yanditse avuga ngo ngo uko njye mbibona gufasha abarokotse jenoside bikorwa ngo ndabona bidashemeye kuko hari gufashwa abatutsi gusa nabo nyine si bose byari kuba byiza yiswe jenoside yakorewe abanyarwanda kuko hapfuye ingeri zose gusa ndabona yarahindutse bizinesi burakari buracyaza ni ukubyakira twibutse rero abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira na saverina mujawayezu akaba ari visi perezidante w'umuryango cyangwa se asosiyasiyo avega agahozo y'abapfakazi ba jenoside mu rwanda ni muri iki gihe rero u rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi turakomeza rero twakira ibitekerezo byanyu ndetse n'ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa wacu mbibutsa telefone mushobora kutubipaho telefone ya watsapu kabiri zeru kabiri ubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mbagarutseho rero madame saverina mu bihe biri imbere murabona muteganya iki nk'uko mwatubwiraga ko mwatangiye muri abanyamuryango benshi ubu murimo kubarirwa tubwiraga nko mu gihumbi na magana cyenda hafi ibihumbi cumi n'icyenda mu bihumbi cumi n'icyenda hanyuma uko abantu baragenda basaza barakura hari nabo n'abitaba imana ntabwo umuntu yatinya kubivuga ariko ikintu muteganya mu bihe biri imbere kugira ngo nyine mubone ingufu ni iki zo gufasha uretse bya bindi mwatubwiraga byo kuba mwubakira abantu kugira ngo babone uko basaza babone amasaziro ibindi muteganya mu bihe biri imbere ni ibiki
ibindi duteganya ibyo ari byo byose turabibona kandi natwe tubitekerezaho cyane ko turi mu gusaza igihe kizagera abapfakazi ba jenoside imyaka yabo iba yararenze nta muntu wenda ukinahari biranashoboka nako bizaba ariko ntabwo duteganya yuko umuryango aze uzazima ntabwo duteganya ko uzazima ahubwo turimo turateganya uburyo twinjizamo urubyiruko rukomoka ku banyamuryango muri gahunda zose za vega kugira ngo bazabashe gukomeza misiyo zayo ariko bitabujije yuko bashobora guhindura bimwe muri gahunda tuvuge nk'imvugo cyangwa se inyito niba tuvuga ko ari avega asosiyasiyo de veve urubyiruko rwacu dukomokaho ntabwo bazitwa abaveve ariko bazakomeza imirimo twebwe twatangiye yo kugenda bafashanya nabo ubwabo n'ababakomokaho gutyo uwo muryango ukomeze umuryango ushobora kuvuka witwa gutya ejo ugahindura misiyo cyangwa se ibindi bikorwa ugahindura ukundi ariko bigakomereza mu murongo wabo ni uko nk'uko duteganya ko umuryango wacu uzakomeza uzakomereza mu rubyiruko rwacu turimo turabategura turimo turabyitegura natwe uburyo mu gihe kizaza avega izaba yarabaye ntabwo rero duteganya ko ishobora kuzasenyuka ikindi duteganya harimo abana benshi cyane cyane ku bana b'abakobwa bagenda bahura n'utubazo dutandukanye burya igitsina gore kigira ibibazo bisa n'umwihariko n'igitsina gabo abana b'abakobwa bacu tuba tubona mu myifatire mu bikorwa by'urubyiruko bahura n'ibibazo nk'uko kwita ku bana bacu ku mfubyi zacu icyo kintu iyo gahunda turayifite yo kumenya gukurikirana ubuzima bwabo kugeza ubwo bashobora nabo kuzavamo abantu nyabantu babasha kwikorera no kugira icyo bigezaho babasha gukorera igihugu bagafatanya n'igihugu kucyubaka nk'uko natwe ubwacu ariko bimeze kugeza ubu aho tumariye kwiyubaka ihungabana rikagabanyuka abantu bari mu nzego zifata ibyemezo bari mu nteko ishinga amategeko bari muri za njyana zirizi hirya hino mu buyobozi runaka no mu bakozi runaka n'abo bana nabo ubwabo rero kugira ngo atazabasha guhungabana no kwandagara ngo abe gukirara dufite gahunda zibategurirwa zo kubafasha gukomeza kuba abantu kubagorora no kubatunganya ibyo ngibyo nibyo duteganya cyane cyane ubwo nari nshatse kuvuga rero uburyo tuzajya twinjiza abana bacu mu muryango muri gahunda za vega buhoro tukaba tukabategura uburyo bazakomeza uriya muryango
ku murongo wa telefone eh, dufite na daniyeli daniyeli
karame wiriwe
ugiriwe neza muraho neza yego urahagana hehe
Eh, ndi Kanombe i Kigali mu Rwanda Kicukiro yego ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
mfite ikibazo ndetse n'igitekerezo Mm.
Eh, ikibazo mfite abacitse ku- ha- hari abacitse ku icumu jenoside ikimara kurangira Eh, bavuye mu turere tumwe bimukira mu tundi nkange urugero navuye eh, muri gisagara mu majyepfo hanyuma nimukira i kigali aha i kigali mamaze hafi imyaka cumi n'itanu eh, nka cumi n'itanu irashize ariko ikigaragara cyo umuntu wimutse akava ahandi akimukira ahandi mu by'ukuri nta bufasha ajya abona nta n'ubwo bamuha badutuma hari ibyemezo bagenda badutuma nyine kuko eh, kugira ngo wemezwe ko wacitse ku icumu u- udatu- utararokokeye muri ako gace hari ukuntu ugenda ukazana icyemezo noneho ah, ukakizana aho wimukiye baka- ba- ba- bakabona gihamya ariko ibyemezo turabizana ntibagire ikintu batumarira ndakubwiza ukuri iyo myaka yose ya- i- ishize nta kintu na kimwe nigeze mfashwa uretse uyu mwaka wonyine nibwo baje kubera n'urugo n'uwo- n'umufasha wanjye nawe yacitse ku icumu twese urumva ni- na- ni ni ingorwa ziri hamwe kandi mu by'ukuri ntituvuga gutyo ntitukavuga ibintu nk'uko natwe iyo tugira imiryango yacu tukayigira umuryango burya ufasha umuntu mu buryo bushoboka bwose natwe iyo tuza kugira imiryango yacu ikaba ikiriho ntabwo ibyo ngibyo tuba tubisaba nta nu- nta n'umuntu tuba tuganyira imiryango yacu tuba dufatanya tukagira icyo tugeraho rero umuntu wabyumva gutyo ahari wenda nta- ntazanye amarangamutima cyane ariko ngira ngo nawe bimubayeho umuryango we bakawica bakawumara ntabwo ngira ngo nta- ntawifuza kuguhabwa umuntu yifuza kugi- kugira umuryango u- umuryango bagafatanya ukagira icyo umufasha ariko nta nta kundi nyine twabigenza byatubayeho nta kundi ni ikintu ukwihangana rero eh, ikintu rero mvuga rwose mwazatubariza n'ababishinzwe abantu twimutse umuntu akava mu ntara imwe akimukira mu yindi mu by'ukuri ntabwo afashwa nk'ubu nkanjye kuva jenoside yarangira nta kintu bigeze bamfasha na kimwe na kimwe na kimwe Ebara, ni uko ibyo nkimara i kigali ndakodesha mbese nta nta muntu nabwira mbese ni ibibazo gusa ku muntu ka- wimutse kandi niho twamaze gufatishiriza ubuzima indangamuntu zacu niho twazifatiye umwanya irangamuntu ageneye kicukiro indangamuntu batangira kuzitanga niho narindi ubwo urumva ibyo byose ntabwo babigendera avuga ati uyu n'uno muntu amaze igihe muri aka karere none ubwo amaze igihe muri aka karere reka tumwohereze iwabo nitumara kumwohereza iwabo agenda azana icyemezo cy'uko yacitse ku icumu koko azane n'iranga irangamuntu ye turabona ko yifatiye inanganu wa kera Mhm.
hanyuma tubone tumumufashe Mhm. wavuye Ah, ntaguciye mu ijambo wavuye eh, ku gisagara u- ut- utara- u- wara- wari ufite ubufasha wabashe- baba- wabashije ku- kwiga cyangwa wa- wahavuye usanga umuntu i kigali
Na- oya, i- nahavuye nta kintu na kimwe
Ah, daniel telefone yawe ubanza icitse ariko yandu telefone iracitse nagira ngo mubaze niba ya- aravuga ko umuntu wimutse akava ahantu niba agomba ku- kujya kwiyandikisha ubwo savena hari icyo waba ubiziho
Ah, ibyo ngibyo bo mu miryango ya- ya- y'abacitse ku icumu bose niko babikora no muri avega no muri ibuka eh, cyangwa se ayeje cyangwa ziyayeje ni imiryango y'urubyiruko nayo yita ku bibazo bya- by'urubyiruko by'umwihariko iyo miryango yose yashinzwe eh, ijyanye no kwibuka cyangwa se ijyanye na- n'abarokotse jenoside iyo umuntu yaturutse hirya no hino n'ubusanzwe koko kugira ngo bamwemere nta kindi gihamya ni ukuzana ibyangombwa by'aho yarokokeye barabimutuma n'ubundi iyo babimutumye rero akaza akabyimukana akabizana aho akaza aka- agafatanya mu bikorwa n'abahasanze tuvuge niba ari uwo muribuka ibarura eh, riramuzi ajya mu nama zabo baramumenya asobanura ibibazo bye barabimenya ibishoboye gukemuka bigakemuka nk'uko bitakemuka nka- nka- nk'abandi ubundi bari basanzwe aho ngaho nanjye uvuga naho nicaye ahangaha sindi uwahangaha wumva nahoze ndi mu kandi karere ariko sinavuga ngo ntacyo bashobora kumfasha kubera ko naturutse mu kandi karere aje akabegera rero hari icyo hari inama mwamuha
inama twamuha rero ni ukuzana nyine ibyangombwa harimo utuma by'aho yarokokeye birumvikana akaza akifatanya n'abandi bacitse ku icumu b'aho ngaho agiye akajya muri bo bakamumenya niba hari amatora atorwe hamwe nabo nibaza yuko ngira ngo atajya ajya mu nama zabo ngo akurikire n'ibisobanuro baba bamuhaye nta muntu nzi basubiza inyuma kubera wenda bashobora kureba ngo uyu nguyu ntababaye cyane kurusha abandi bakabanza ababaye cyane ariko ntawe basubiza inyuma kubera ko yaturutse ahandi ibyo ntabwo ari byo rwose niba atari byo murakoze reka twakire ni kariza kariza uranyumva alo uyu ni kariza
ni oliva oliva izina ryawe banza uwo mwavuganye ku murongo wa telefoni yaryumvise nabi hari oliva wiriwe neza urakomeye se
wiriwe ndakomeye urahagana hehe
ndi muri gasabo reka ngushimire rwose kuba uduhamagaye hanyuma ufite igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza
nta kibazo mfite ni uko hari ikibazo mwari mwabajije yego
kijyanye ngo ngo abacitse ku icumu ngo imfubyi abapfakazi uko baba bafashwe ariko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga ni nayo mpamvu nari nafashe iyi telefone yego
ariko nta kibazo mbona nta kibazo bafite kuko wafashwe neza ubwo rero umuntu wari wakibajije ntabwo nasobanukiwe neza kugira ngo mbone ikibazo cye yari yabajije neza cyane byaje ari nk'igice niba wakisubiriramo twifuza kumenya aho muherereye mwebwe harya watubwiye ko urahagana hehe njyewe ndi muri gasabo
twifuza kumenya uko abacitse ku icumu aba bapfakazi imfubyi babayeho muri kino gihe uko bafashwa niba mubona byaba bihagije
yewe mbona bafashwe neza nta kibazo kuko ibi ibyangombwa byose barabihabwa n'udafite aho aba cyangwa se umuntu abariya ab'insike bareba batagira umuryango n'umwe barubakiwe nta kibazo bafite ariko n'uwaba afite ikibazo sinzi aho cyaba kivuye kandi ndumva yewe nanjye ndi umwe muri bo ariko numva nta kibazo gihari rwose reka ngushimire oliva by'umwihariko kandi ngushimire no mu izina rya bagenzi banjye hano ku ijwi rya amerika ko nubwo dufite umutumirwa w'umudamu nanjye nka bundi ni wowe wenyine uduhamagaye muri kino kiganiro kandi ababa badukurikiye nibwira ko bashobora kuba ari benshi nizere ko bazarushaho gutinyuka urakoze cyane saverina akajambo ka nyuma ko gusoza ikiganiro niba hari icyo mwabwira batwumva hanyuma ubundi dusezeraneho
murakoze cyane namwe nagira ngo mbashimire mbashimire cyane kuri iki kiganiro twafatanyije gusobanurira abanyarwanda imibereho y'abacitse ku icumu cyane cyane by'umwihariko ku bapfakazi ba jenoside ndetse n'imfubyi zabo nagira ngo icyo ntibashimire abatasobanukiwe n'abakibipinga cyangwa se bakibyumva ukundi hari benshi bagiye batwunganira babizi batubwiye kuri nanjye bakanyunganira ibyo byose ndabashimira ariko mbere yo kugira ngo wenda dusoze nagira ngo amasegonda
makeya ni uburyo duteganya kwibuka twebwe nka vega ubwayo
ubwo rero ntabwo turibona umwanya wo kubivugaho kuko urumva ako kaziki kajemo karimo kudusezerera reka mfatiraho akanya ngushimire cyane uyu mwanya waduhaye nshimira n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mbasaba kandi gukomeza kwihangana no gukomeza ibyo bikorwa mwatangiye byo gufatana mu mugongo mwakoze cyane mwakoze cyane nawe mukankusi twihanganishije bacitse ku icumu bose muri ibi bihe Eh, mwakoze namwe kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma ari santos na fasiri gebehu eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza
ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc birabandanya